radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye umushumba wa kiliziya gaturika papa francisco uri mu ruzinduko muri repubulika ya demokarasi ya kongo kuri uyu wa kane yabonanye n'urubyiruko kuri stade yitiriwe abahuwe imana stade de martiri kinshasa mu nyigisho ze papa francisco francisco aribanda ku bwiyunge n'amahoro mu karere kazahajwe n'intambara ni inyigisho tureba ko yaje ari intumwa y'amahoro kandi amahoro arenga imbibi za kongo amahoro ya kongo natwe ni amahoro yacu amahoro y'u burundi n'u rwanda cyane cyane ko n'amakimbirane ahari afite ukuntu agirana isano cyangwa se yinjira no muri ibi bihugu byacu antoine cardinal kambanda umukuru wa kiliziya gatolika y'u rwanda wagiye kwakira papa i kinshasa u rwanda rwizihije ku nshuro makumyabiri n'icyenda umunsi w'intwari z'igihugu perezida wa repubulika paul kagame ayoboye umuhango wo gushyira indabo ku gicumbi cy'intwari mugume ku maradiyo yanyu iki ni ikiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi ugezweho na mugenzi wacu aloyizi bigirimana aloyizi wiriweho mwiriwe neza veniste mu karere k'umugabane wa afurika abaperezida bo mu karere somaliya iherereyemo barahuye ejo ku wa gatatu baganira ku rugamba rwo kurwanya al shababu iyi nama y'umutekano yabaye hagati ya william ruto wa kenya omar gere wa jibuti umushikiranganji wa mbere wa etiyopiya abi ahmed hamwe na perezida wa somaliya yabakiriye hassan sheikh mohamud kenya jibuti na etiyopiya biriko biraterera mu nteko z'ubumwe bwa afurika ziri muri somaliya urwandiko rwasozereye iyo nama rwavuze ko ibyo bihugu byo mu karere byemeye gutororokanya uburyo bwo gufasha igisirikare cya somaliya muri urwo rugamba muri afurika y'epfo abantu bane barishwe barashwe mu gisagara cya kwamashu kiri mu buraruko bw'igisagara cya duribane muri afurika y'epfo iyo nkuru yatangajwe n'igipolisi ejo ku munsi wa gatatu igipolisi cyatangaje ko kikiriko kiratohoza afurika y'epfo ni kimwe mu bihugu birangwa n'urugero ruri hejuru cyane rwose rw'ubwicanyi kurusha ahandi ku isi
Washington ijwi rya Amerika.
Amakuru yerekeye Afurika kandi leta zunze ubumwe za Amerika ejo ku gatatu yarashikirije amakenga kwirekurwa muri Sudani ry'umugabo yari yaraciriwe ubwo gufa yagirizwa kwica umunyamerika. Umugabo w'umuyisilamiste yarishe arashe John Grenville w'imyaka mirongo itatu n'itatu yakorera ikigo USAID cya Amerika yamwicanye n'umushoferi wiwe w'umunyesudani abdel rahman abase w'imyaka mirongo ine hari kuri bonane ya bibiri n'umunani abategetsi ba sudani ku munsi wa mbere niho barekura abdel rauf abu zaide umuavoka wiwe yavuze ko iyo ngingo yafashwe na leta bivanye n'uko sudani yarishe mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri inshumbusho yari yarasabwe na amerika ku byaha by'iterabwoba byakozwe muri kahise hano muri leta z'ubumwe za amerika amerika yarashize ku rutonde rwirabura abandi bategetsi bikorera utwabo bafise aho bahuriye n'intambara uburusiya burimwo muri ukraine abafatiwe ibihano ni umurusiya adandaza ibigwanisho hamwe n'umuhungu wiwe hari kandi amakompanyi yo muri aziya uburaya no mu buseruko bwo hagati byagirizwa kugerageza gufasha uburusiya kuronka ibigwanisho bigwana muri Ukraine ubushikiranganji bw'ubutunzi muri Amerika bwarahanye uwo murusiya adandaza ibigwanisho azwi ku izina rya Igor Zimenkove umuhungu wiwe Jonathan hamwe n'amakompanyi yo muri Singapore, Chipre, Bulgaria na Israeli hamwe n'ibindi ibi bihano bifata amakonte ya banki bafitiye muri Amerika kandi babuzwa gukorera urudandazwa muri amerika n'abanyamerika hagati aho uburusiya bwavuze ejo kuwa gatatu ko ibigwanisho birasa ikirere kirekire ibihugu byo mu burengero bw'isi byarungikiye ikirere atabwoba bibateye umuvugizi wa perezidansi y'uburusiya dmitri peskov yavuze ahubwo ko bigiye gukomeza iyi ntambara
urakoze aloyizi bigirimana mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika umvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo acuve wa akadomo kamu naho ku mbuga za instagram facebook na youtube aderesi yacu ni wa radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
umushumba wa kiliziya gatolika papa francis uri mu ruzinduko muri repubulika ya demokarasi ya kongo kuri uyu wa kane yabonanye n'urubyiruko kuri stade yitiriwe abahuwe imana stade de martiri kinshasa abagera ku bihumbi mirongo inani bitabiriye igitambo cya misa yatuye eh, kuri uyu wa gatatu yasomye misa yitabiriwe n'abantu bagera kuri miliyoni inyigisho ye yari ifite insanganyamatsiko ishingiye ku bumwe n'amahoro umukuru wa kiliziya y'u rwanda Cardinal antoine kambanda wagiye kinshasa kwakira papa aratubwira uko uruzinduko rwa papa francisco rwakiriwe n'igisobanuro cy'inyigisho yatangiye mu misa ku kibuga cy'indege cy'indolo rwakiriwe neza cyane muri congo ariko no mu karere kuko muribuka ko yagombaga kuza eh, ariko ntibyaza gushoboka Eh, mm, ndetse icyo gihe yagombaga no kugera kuri goma aho no mu rwanda twari twiteze ko twazajyayo kumwakira turi benshi Eh, hanyuma rero kubera impamvu zinyuranye ntiyaza kuba yaje byari ibyishimo bikomeye urundi urugendo rwa nyir'ubutungane papa mu bihugu ni biri mu butumwa bwe eh, gukomeza abavandimwe mu kwemera kuko yezu kirisitu yabwiye petero ati petero ndagusabira nawe ugende ukomeza abavandimwe mu kwemera nyir'ubutungane papa wari umusimbura wa petero yaje gusura za kiliziya eh, mu gihugu gusura kiliziya mu gihugu no mu mu karere k'umugabane aba aje gukomeza abavandimwe mu kwemera Eh, ni muri urwo rwego rero natwe abepiskopi twaje hafi ya bose ngo dufatanye kumwakira cyane cyane ko kongo igice cy'umugabane wa eh, wa afurika nka kiliziya eh, kigizwe n'inama y'abe mi- ihuriro ry'inama y'abepiskopi bo mu rwanda burundi na congo twita aseac association de conference episcopale de l'afrique centrale eh, hari byinshi dukorana mu iyogezabutumwa kuba rero yasuye congo natwe twagombaga kuza eh, na baepiskopi b'i burundi baje ngo dushobore gufatanya kumwakira none se nyakubahwa eh, Cardinal mu nyigisho umushumba wa kiliziya katolika eh, yatanze mu misa yibanze ku magambo abiri ubumwe n'amahoro ayo magambo tuyumve dute eh, muhereye ku bibera mu karere yaje gusura mu nyigisho ye hari ingingo eshatu yagarutseho zishimangira iyo ntego y'uru ruzinduko icya mbere ni ukubabarira eh, nk'igihugu cyabayemo eh, kandi kirimo intambara amakimbirane ubuhemu bukomeye n'ubwicanyi kubabarira ni ngombwa eh, kugira ngo abantu bashobore kongera kubana icya kabiri ni ukubaka eh, umuryango kubaho ni ukubana ni ukubaka umuryango eh, kuko umuntu adashobora kwikiza wenyine n'imana ni umubyeyi uba ushaka ko tuba abavandimwe abana be abavandimwe bagize umuryango akabona kudukiza umuntu imana imuhera umugisha n'umukiro mu muryango icya gatatu rero ni ubutumwa kwamamaza inkuru nziza ijambo ry'imana rigizwe n'uko imana idukunda nk'abana bayo y'uko natwe rero hagati yacu turushaho kumenya ko turi abavandimwe ibi rero bikadufasha kubana mu mahoro none se nyakubahwa karidinari izo nyigisho z'umushumba wa kiliziya katurika yakoreye muri repubulika ya demokarasi ya kongo zizagera gute ku bakirisitu b'u rwanda n'ab'uburundi izo nyigisho zirabareba ni inyigisho tureba ko yaje ari intumwa y'amahoro kandi amahoro arenga imbibi za kongo amahoro ya kongo natwe ni amahoro yacu ni amahoro y'u Burundi n'u rwanda cyane cyane ko n'amakimbirane ahari afite ukuntu agira n'isano cyangwa se yinjira no muri ibi bihugu byacu ku buryo rero nk'iyi ngingo yo kubabarira y'imbabazi ni ingingo ikomeye natwe nko mu rwanda yaduhaye urumuri dukomeza ikanashimangira n'urugendo twatangiye kuva nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi ubutumwa bwacu bwubakiye kuri iri jambo no kuri iyi ngingo yo kubabarira ni byo byatumye ubu ngubu u rwanda rudaheranwa n'ingaruka za jenoside umuryango w'abanyarwanda ukagenda ugenda urushaho kwiyubaka mu bumwe nuku gushobora kubabarira no gusaba imbabazi ku buryo rero ni ingingo ikomeye ndetse natwe dukomeza kuko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu tuzaba twizihiza imyaka ijana na makumyabiri n'itanu ivanjiri igeze mu rwanda aho ngaho rero mu rugendo rwo kongera gushimangira imbabazi kubabarira no gusaba imbabazi aribyo bigize ubwiyunge n'amahoro bitwubaka nk'umuryango w'abanyarwanda kandi nka kiliziya nk'abakirisitu ukaba ari umusanzu wacu antoine karidinari kambanda ndabashimiye cyane ku bw'aka kanya muhaye ijwi ry'amerika murakoze cyane papa francisco yakiriye impunzi n'abavuye mu byabo kubera intambara b'umurasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo uri wuvira avuganye n'umwe muri bo maripo angelique impunzi y'umurundikazi uba mu nkambi ya murongwe mu ntara ya kivu y'epfo papa francois twabonanye nawe amaso ku yandi arandamutsa hari ameza agira hari amakado ya shapure vrema ni ibintu vrema nanjye ndari niteze kuva mvuka nubwo bwa mbere ndamubonye mubonana na papa francois mwari abantu bangana gute mwamugejejeho ibiyo bibazo kubera twebwe abaresije twari benshi twari abaresije batanu n'abadeplase babiri yakiriye mu nzu y'abanyarwanda mu nzu ya congo brazaville mu nzu ya sud sudan mu nzu ya centre afrique na n'abadeplase interne babiri umwe ava mu goma rucuru uwundi ava turi twagiye kira muntu wese yiteguriye ikete yiwe ariko tuja tuzishira hamwe mu isagoshi ariyo kado tumuha yego tumaze kugenda tumaze kugenda kubonana kubera abantu bari benshi ntitwaronse umwanya wo kuvugana kubera wagenda aho ukiprezanta nyene ukavuga nambura umuresije nambura umudeplase hama bakamusigurira hama nawe nyene akaguhezagira nyene aguha iyo shape hama no kugukora nyene mu mutwe akubwira vrema kondoleanse kubona uri umurefije ibyo nyene hama nta birebire tuvugana nawe hama wene ubivanye n'ayo makete twamuhaye niho azogenda kubona ibibazo twoba dufise nk'abarefije cyangwa abadeplase niki yaba yababwiye papa francois mbo papa francois icyo yatubwiye cyane nawe yavuze ku byerekeranye n'amahoro ashaka ko kongo ibamwo amahoro kubera afata amahoro ahari burema nawe ashaka amahoro asasagare ku abadeplase n'abarefije baba mu mahoro n'ahandi hose mu gihugu cyose yavuze mu gihugu cyose ashaka amahoro hama mwe iketi yanyu niki cyari kirimo mwe nk'impuzi z'abarundi ziri muri kongo nyene natwe nyene twa- twa- twerekanye ukuntu tubayeho nabi bivanye n'abantu babi baza iwacu bakatwica bakadufata ku ngufu bakaduhohotera nibyo byari muri kete cyane cyane nkawe nk'impunzi yavuye mu kambi ya murongwe iri kinshasa yaje kureba papa francois byagushimishije gute maripo angelique
vrema naryoherwa nanjye nkavuga kumbe natwe turazwi iki ahantu ikicasa kubera twa- twari kumwe na n'umureprezentante wa hasere mu kongo yose kandi nawe yaratwakiriye neza yaryohewe kubona pape anorera ni n'ikete twoba twanditse nk'impunzi zo mu murongwe na rusenda ndibaza nawe hazo isomera zobona kumbe murongwe na rusenda mu mpunzi z'abarundi kumbe nabo bimeze urakoze ku kiganiro uhaye ijwi rya amerika maripo angelique impunzi yo mu kambi ya murongwe yego murakoze namwe murakoze cyane nongera uko ku gicamunsi papa francisco usoza uruzinduko rw'iminsi itatu yagiriraga muri repubulika ya demokarasi ya kongo asura kiliziya nkuru katedrale notre dame du congo imaze imyaka mirongo irindwi n'itanu yubatswe arahavugira ijambo rigenewe abapadiri n'abihayimana ijwi ry'amerika uru wa mbere uru wa mbere uri gitego
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda u rwanda rwizihije ku nshuro ya makumyabiri n'icyenda umunsi w'intwari z'igihugu perezida wa repubulika paul kagame yayoboye umuhango wo gushyira indabo ku gicumbi cy'intwari z'igihugu i remera mu mujyi wa kigali hasi umutakaboyi buri mwaka tariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri u rwanda rwizihiza umunsi w'intwari ni umunsi hibukwa abakoze ibikorwa by'indashyikirwa bamwe bikabaviramo gutakaza ubuzima bwabo kuri iyi nshuro umuhango wo kwizihiza uyu munsi wabimburiwe no gushyira indabo ku gicumbi cy'intwari z'igihugu kiri i remera mu mujyi wa kigali ukomereza mu midugudu yose y'igihugu uyu muhango wayobowe na perezida paul kagame wari uherekejwe n'umufasha we bunamiye intwari z'igihugu banashyira indabo ku kimenyetso cy'ubutwari kiri ku gicumbi cy'intwari i remera mu mujyi wa kigali kuri iki gicumbi cy'intwari nta jambo umukuru w'igihugu yahavugiye ubutumwa bwe yabunyujije ku rukuta rwe rwa twitter aho yanditse ati mu gihe duhanganye n'ibibazo bifite aho bihuriye n'akarere duherereyemo ndetse n'isi muri rusange uyu munsi uratwibutsa ubushobozi bwacu bwo guhagarara ku kuri kurinda igihugu cyacu no kubaka umurage w'iterambere ku badukomokaho n'ababakomokaho umunsi mwiza w'intwari aho i Remera ku gicumbi cy'intwari hashyinguye gusa imibiri ibiri uwa jenerali fred gisa rwigema washyizwe mu cyiciro cy'intwari z'imanzi ndetse na madamu uwiringiyimana gato wabaye minisitiri w'intebe mu rwanda ubarizwa mu cyiciro cy'intwari z'imena bwana rwakanikora umuyobozi ushinzwe ubushakashatsi mu rwego rw'intwari z'igihugu imidari n'impeta z'ishimwe aratubwira impamvu abo babiri gusa aribo bahashyinguwe ku gicumbi cy'intwari z'igihugu i remera hashyinguye intwari ebyiri hashyinguye intwari yo mu cyiciro cy'imanzi red megege no fred gisa rwigema na intwari yo mu cyiciro cy'imena wiringiyimana agata ahandi ni ibimenyetso gusa ahatari intwari umubiri utarimo hari ikimenyetso bashyiraho indabo n'izina rye riba rihari ryanditse kikadufata urugero intwari rwagasana misheri ikimenyetso kirahari i remera muri ibi bihe kuri icyo gicumbi haragaragara amavugururwa agendanye no kubaka inzu nshya ndetse no kuhashyira ibindi bikorwa remezo bwana rwaka avuga ko guhera umwaka utaha hagiye kuba ahantu ndangamateka y'ubutwari ku rwego rw'isi ko hari ahantu hagiye kuba ahantu ndangamateka y'ubutwari ku rwego rw'isi bitari no ku rwego rw'u Rwanda gusa hakabungabunga amateka y'intwari ku isi mu Rwanda no muri Afurika ariko by'umwihariko hagakora nk'igice eh, cyo twakwita nka mize y'intwari z'igihugu bazajya bahasura rwose kandi hazaba no ku hantu ku rwego mpuzamahanga ntabwo ari ahantu abanyarwanda gusa niyo mpamvu havuguruwe kugira ngo habe ahantu heza higisha kugeza ubu intwari zibukwa inyinshi ni izitakiriho usibye icyiciro kirimo abanyeshuri bigaga mu ishuri ryisumbuye ry'inyange riri mu karere ka ngororero mu ntara y'uburengerazuba abagizwe intwari ni abari mu kigo cy'ishuri mu ijoro ry'itariki ya cumi n'umunani z'ukwezi kwa gatatu mu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na karindwi ubwo abagizi ba nabi bateraga iki kigo bagasaba abanyeshuri bo mu wa gatanu no mu wa gatandatu kwivangura bashingiye ku bwoko abo banyeshuri barabyanga maze batandatu muri bo baricwa mu barokotse ubu bwicanyi bavuga ko bazakomeza gusigasira ubutwari bw'abaranzi sindayiheba fanuweli ni umwe mu barokotse ubwicanyi bw'inyange ari mu cyiciro cy'intwari z'imena nk'intwari z'igihugu hari umwihariko wo kwitwararika icya mbere utwe twakoze nk'intwari zikiriho twashyizeho ishyirahamwe riduhuza kugira ngo du- tujye dukeburana tujye twibukiranya ko dufitanye igihango n'u rwanda n'abanyarwanda tugira igihe cyo guhura rero tukibukiranya bya bihe byacu by'ubuto tuvuga ngo oya ku ivangura dushyira ubunyarwanda imbere bwana rwakanikura umuyobozi ushinzwe ubushakashatsi mu rwego rw'intwari z'igihugu imidari n'impeta z'ishimwe avuga ko uwatatira igihango mu ntwari mirongo itatu n'icyenda zikiriho yakwamburwa ubwo butwari uyu munsi dufite intwari zikiriho izahoze ari abanyeshuri b'inyange mirongo itatu n'icyenda abo mirongo itatu n'icyenda bariho ntabwo rero turabona impamvu yatuma n'imwe eh, itugaragariza ko bitwara nabi ariko biramutse bibaye kuko ari abantu aramutse akoze amakosa atuma ashobora kuva mu cyiciro cy'intwari z'igihugu arongera agakorwa ubushakashatsi bwimbitse cyane bwimbitse ku buryo tureba niba koko amakosa amuvugwaho ariyo iyo abaye iyo abayeyo cyangwa bikagaragara ko kuko yakoze ayo makosa urwego rwamushyize mu ntwari z'igihugu rushobora kumu- kumukura muri urwo rwego nanone intwari z'u rwanda zigabanijemo ibyiciro bitatu nk'uko tubikesha urwego rw'igihugu rushinzwe intwari imidari n'impeta by'ishimwe muri ibi byiciro hagaragaramo icyiciro cy'imanzi dusangamo abakoze ibikorwa by'indashyikirwa mu kwitangira igihugu hashyirwamo intwari zitakiriho harimo umusirikare utazwi izina uhagarariye abandi na general fred gisa rwigema hari kandi icyiciro cy'imena muri iki cyo dusangamo umwami mutara wa gatatu rudahigwa uyu wategetse u rwanda kuva mu igihumbi magana cyenda mirongo itatu na rimwe kugeza mu igihumbi magana cyenda mirongo itanu n'icyenda indi ntwari iri muri iki cyiciro cy'imena ni rwagasana misheli wabaye umunyamabanga w'inama nkuru y'igihugu aba n'umunyamabanga w'umwami mutara wa gatatu rudahigwa indi ntwari dusanga muri iki cyiciro ni uwiringiye imana gata wabaye minisitiri w'intebe wa mbere w'umugore kuva mu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatatu kugeza mu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane yishwe muri jenoside yakorewe abatutsi indi ntwari igaragara muri iki cyiciro cy'imena ni niyitegeka felicite wakoze imirimo itandukanye irimo kwigisha kurera gucunga umutungo no gufasha abatishoboye muri iki cyiciro kandi ni naho hagaragara abanyeshuri bigaga mu ishuri ryisumbuye ry'inyange riri mu karere ka ngororero mu ntara y'uburengerazuba icyiciro cya nyuma ni icy'intwari z'ingenzi kugeza ubu urwego rushinzwe intwari z'igihugu rutangaza ko muri iki cyiciro intwari zashyizwemo zitaramenyekana ni ku nshuro ya makumyabiri n'icyenda u rwanda rwizihiza umunsi w'intwari z'igihugu aho kuri iyi nshuro ifite insanganyamatsiko igira iti ubutwari mu banyarwanda agaciro kacu asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali tukiri ku rwanda bamwe mu baturage bimuriwe mu busanza bavuye mu midugudu ya kangondo na kibirari nyarutarama bahisemo kugurisha amazu bahawe bajya kugura amazu ababereye baravuga ko babitewe n'ubuzima bubi basanze mu busanza leta ibimura yavugaga ko igamije guca akajagari mu myubakire ni inkuru icukumbuwe ya erike bagira ubusa iyi ni inkuru radiyo ijwi rya amerika yari imaze iminsi icukumbura igamije kumenya niba koko abimuwe ahitwa i nyarutarama hazwi nko muri banyahe bagatuzwa mu mazu ya busanza mu karere ka kicukiro barahisemo kuyagurisha bakajya kugura aho bishyikira ijwi rya amerika yakoze ingendo igamije kugera kuri abo baturage abo twaganiriye nabo bamwe bagiye bagurisha inzu bari barahawe mu busanza nyuma yo kuzimukiramo imibereho ikabananira abandi bakazigurisha bataranazigeramo ijwi rya amerika yasuye umubyeyi uri mu kigero cy'imyaka mirongo itanu yatwinjije iwe ku musozi wa bumbogo mu karere ka gasabo turahageze none se ibishyimbo ni ibyawe
binze ngeze hano mu cyaro hariho urakoze cyane
uyu mubyeyi duhimbye izina rya mukanda rwemeye kubw'umutekano we avuga ko afite umuryango w'abantu umunani ubutegetsi bwamugeneye inzu y'icyumba kimwe n'uruganiriro arasobanura impamvu yamuteye kuyigurisha akajya gutura aho yishyikira amazi yo yari ari mu nzu nta kibazo nta hantu tugana nta hantu wabona wasoroma imboga nta hantu wabona mbese wajya kuvuga uti wenda ndajya kugura nk'akantu wenda mu giturage reka data si ukuharambirwa inzu yari nziza nta kibazo yari ifite yari ikomeye rwose pe ariko kubera ubuzima bubi nari mpafitiye nicyo cyatumye mpimuka ashingiye ku buzima yita ko busharira yari abayemo mu mudugudu wa busanza uyu mubyeyi ntabura kwemeza ko inzu y'ibyumba bitatu na saro yaguze ayiturijemo n'urubyaro hano mbona uko mpaha hano mbona uko mpinga udushyimbo nkabona uko mpinga utuboga nkarya nuko niyo mibereho ubwo mfite nyine ngasabana n'abaturage ndumva mpakomereye pe kuko ubuzima mfite hano buraruta ubwo nari ndi mu busanza si mukandarwemeye wisangije ubu buzima twaganiriye n'undi mugabo nawe duhembye ndarwemeye wari warahawe inzu y'icyumba kimwe n'uruganiriro mu busanza bikamushobera akayigurisha ndarwemeye bari baramubariye igenagaciro ku mutungo we muri banyahe kuri miliyoni umunani z'amafaranga gusa mu busanza yahagurishije miliyoni eshanu n'ibihumbi magana atatu by'amafaranga aguramo inzu y'ibyumba bitatu n'uruganiriro kuri miliyoni enye n'igice bo ariya mazu rero ukuntu ateye ni amazu matoya ntabwo adukwiriye kuko ngewe mfite famiye y'abantu umunani iki nicyo cya mbere cyatumye nyigurisha ikindi mu busanzwe ukuntu hameze nkatwe dutunzwe n'uturaka kujya mu kiraka ni ugutega inshuro ebyiri ubu urumva amafaranga ntabwo wayabona ya buri munsi izo nzu kandi nazo ziragoye ushyiramo imbabura ugasanga hejuru kubera hari dare y'umweru habaye umukara iyo naguze ifite ibyumba bitatu na saro yo iradukwiriye kuko nk'umukobwa afite icyumba cye n'abahungu bakagira icyabo natwe tukagira icyacu bagasigara na saro amakuru baduhaye nayo twiboneye arerekana ko aba baturage bagiye bagurisha amazu yabo bakimuka benshi bari mu murenge wa bumbogo muri gasabo utereye ijisho ahantu bari kwimukira biboneka ko ari ahantu hataraturwa cyane ariko nanone ku buryo igihe runaka naho hashobora kuzashyirwa inyubako zijyanye n'igihe ingingo ikomeza gutera impungenge abari kuhimukira icyo bashobora kuzafata nko guhungira imvura mu muduha bene byo barabivugaho iki ubwo nyine uko bizagenda imana niko izaba igomba kubibizi ubwo uko izabigenza niyongera kubigenza nk'uko byabaye mu busanza nzatemba ngana ahandi kuko ntabwo nasubira mu buzima nari mvuyemo tuba zifite ariko igihe kizaba kisunitse nta kibazo ijwi rya amerika ryamenye amakuru ko mu byiciro bya mbere abahawe amazu byabaga byoroshye kuzagurisha ahakoraga umuntu uzwi nk'umukomisiyoneri umuntu uturutse hanze y'abimurwa akagura inzu n'uwimurwa bagashyirira imikono imbere ya noteri gusa nyuma ngo ubutegetsi bwaje kubihagarika kuko bwabonaga abaturage bari kuyagurisha kuri make ayo makuru aremeza ko na n'ubu bikomeza gukorwa mu buryo bw'ibanga ubu uyu mugabo twahuye nawe hanze y'umudugudu wa busanza avuga ko nawe abonye umugurira inzu byasa nko korosora uwabyukaga nahisemo kuvayo nkatayo umuryango kugira ngo ndebe ko najya gushakisha ndebe uburyo nazabimurira aho nzaba nagiye ubwo n'ibyanga gahunda ni iy'imana mbonye umukiriya n'ubu sinayirarana ayo bampaye ariyo yose radiyo ijwi rya amerika ntiyabashije kubona imibare ya nyayo y'imiryango yari yarahawe amazu mu mudugudu wa busanza nyuma bakaza kugurisha gusa imibare twabashije kumenya irarenga imiryango icumi twashatse kumva icyo umujyi wa kigali uvuga kuri iyi ngingo ariko ntibyadukundira inshuro zose twahamagaye bwana merari mpabwa n'amaguru umuyobozi w'umujyi wa kigali ushinzwe iterambere n'imiturire yatubwiraga ko yarahugiye mu nama yatwizeje ko nahuguka aza kugira icyo adutangariza ubutegetsi bwimura abaturage bwavugaga ko bugamije kubahiriza igishushanyo mbonera cy'umujyi buvuga ko bari batuye mu kajagari kugeza ubu kandi hari abaturage bahisemo kwanga amazu bakajya kwikodeshereza ubundi bakagana inkiko basaba kurenganurwa mu byemeza inkiko zimaze gufata ku matsinda y'abariga ubutegetsi kubimura binyuranije n'amategeko zemeza ko abaturage bose bagomba gufata inzu nk'ingurane ku mitungo yabo nyamara bisa n'aho hari amakuru inkiko zidafite agaragaza ko umujyi wa kigali wagiye wihererana bari bafite imitungo minini minini ukabaha amafaranga nk'ingurane aho kubaha inzu hari zimwe muri kopi ijwi rya amerika ibitse zigaragaza ko bishyuwe mu mpera z'umwaka ushize leta yari yatangaje ko yabishyuye asaga miliyari ebyiri n'igice ehe bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali hano dusoreje aya makuru mu kiganiro iwanyu mu ntara hamwe nabone diane tana umfasha buri munsi ku kibategurira mbashimiye kuba mukurikira radiyo ijwi ry'amerika buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi ugira umuherekeza agira ngo umugoroba w'induga uragendeka mugire umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana